Iyi mwumva ni radiyo ijwi ya Amerika. ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi inzego z'ubutegetsi mu rwanda zisaba abanyagihugu baba mu karere ka nyamasheke mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu kwima amatwi abagamije guhungabanya umutekano ibi byatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu shaka anastase mu rwego mu rugendo yagiriye muri ako karere kuri uyu wa gatanu umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
aho ni mu murenge wa karambi wo mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatanu aho abaturage bakiraga abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastase urwo ruzinduko rw'abategetsi bakuru barimo aba gisiviri aba gisirikare na gipolisi rusa n'urwari rugamije gutanga ubutumwa bw'ihumura hikarambi ruje nyuma y'iminsi ine aho hagaragaye abantu babarirwa hagati ya mirongo inani na batanu n'ijana bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abaturage bababonye bwana kamariyeme fabien umuyobozi w'akarere ka nyamasheke yasobanuye uko abo bantu binjiye muri karambi anashimira abaturage uko babyitwayemo babashije kurenga mu murenge wa kirimbi n'agace gatoya katangana n'umudugudu k'umurenge wa macuba bahita binjira muri karambi neza bazamutse uriya mukingo w'uyu muhanda twazamutseho nyakubahwa minisita ndagira ngo mbabwire ko ni aha hepfo batungukiye ariko bahageze bamaze kubivuga bahamagaranye barimo batubwira ngo aba batuye hakurya n'abatuye hakuno bose babatangire kandi babafate impiri ariko twaravuze tuti nimubafata kubera ko bafite ibikoresho bashobora kubarasa tugapfusha abantu benshi nimubakurikire mutwereke aho bagiye inzego zacu z'umutekano zisobanutse ziba zirahasesekaye ahasigaye zirabafata zirabakurikirana ubu zirimo zirabasaba ibisobanuro mu bwenge umusaza kanyamuhanda andereya ari mu baturage bivugwa ko bakurikiranye abo barwanyi ndetse aza no kujyana n'ingabo z'igihugu zabakurikiranye mu ishyamba rya nyungwe aho barwaniye twaragiye tugiherekeza abasirikare tugenda tubereka akayira mu ishyamba bageze ahantu hitwa ku gaterahamwe abariho batangira kurasira ariko barasa bamaze kugira hejuru mu biti mu ishyamba rya nyungwe nyine hejuru mu ishyamba bari kurasa rero abandi kuko bari bari hasi turi kugenda dusesera baratubwira ati nimuryame ntimweguke mwegure n'imitwe ariko nimutumubona tugiye tugenda namwe mujye muzamuka mudusanga nimubona dusubira inyuma namwe musubira inyuma mumanuka afande niwe wageze hagati hashize isaha bari kurasa aratubwira ati ntawugwana n'abantu bari mu kirere bari hejuru mu biti bari buriye bari hejuru ati nimusubire inyuma tugende dusubire inyuma ubundi turagenda duhamagaze indege abari ibamanurayo inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abo barwanyi bambutse ikiyaga cya kivu bagaca mu rihumye abaturage bari ku marondo mu mirenge bat batambutsemo kurinda bagera hikarambi kuva ku kiyaga cya kivu ugera aha mu murenge wa karambi mu kagari ka kagarama aho bahingukiye neza ubona ko harimo intera ndende idashobora kujya munsi y'amasaha abiri nibura ku muntu ugenda n'amaguru aho umukuru w'inkeragutabara mu ntara y'uburengerazuba generale major eric murokore akaba yasabye inzego z'ubutegetsi mu mirenge ikora ku kiyaga cya kivu no ku ishyamba rya nyungwe kuba maso kugira ngo hatazagira uwongera kubona aho amenera uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda wanahumurije abaturage ko umutekano wabo ucunzwe neza yavuze ko abo binjiye muri nyungwe banyuze aho ikarambi aho bagiye ubu bashobora kuba baratangiye kwicuza icyabajyanyeyo asa n'uca amarenga ku mirwano yabashyamiranyije n'abo barwanyi generali murokore yavuze ko ingabo z'igihugu zifite ubushobozi buhagije ku buryo we kurwanya batabyita guhangana kuko umuntu ahangana n'uwo banganya imbaraga kandi akaba ari ntaho imbaraga zabo zihuriye n'iz'igisirikare cy'igihugu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shyaka anastase washimiye by'umwihariko aba baturage ba karambi yabasabye kutarangazwa n'abagambiriye kubahungabanyiriza umutekano ya ndirimbo twasanze muririmba yavugaga ngo nyamasheke ni ni heza ntimuzagire uwe mwemerera kwaza kuyanduza ari abayanduza bagenda n'amaguru ari abashaka kwanduza u rwanda bagenda n'amaguru bakagira ibyago bakayobera muri karambi mukabatambikana ari abashaka kwanduza nyamasheke banyura muri za taragite taragite bya bintu abantu badasobanutse banditse bafite ingengabitekerezo bidasobanutse ibyo nabyo mu byamurure ari n'abavugira ku maradiyo abaye kure abaye mu nda y'isi bavuga ibintu bidasobanutse abo bose bashaka kubatesha umwanya banduza mu bime mwayabimye bibaye ubwa mbere inzego izo ari zo zose zigira icyo zivuze ku buryo bweruye kuri abo barwanyi bigambwe n'umutwe wa FLN binyuze mu muvugizi wawo Karixte Sankara nyuma y'aho bagaragariye aho ikarambi ndetse bakaza kurwanira n'ingabo z'igihugu mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe gikora kuri uwo murenge icyakora n'ubwo uyu yumvikanye avuga ko hari ibice bimwe by'igihugu bigaruriye muri iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu aho twabashije kugera muri ibyo bice wasangaga urujya n'uruza ari urusanzwe abaturage nabo bakaba batubwiye ko uretse kuri icyo cyumweru nta bandi barwanyi batari ingabo za leta bari bongera kubona aho batuye remistokle mutijima ijwi rya amerika ikarambi ya nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda mu burundi naho isoko ya kinyinya zone rukaramu komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura yaraye ihiye iratokombera abadandaza bakorera muri iyo soko bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho kuko bemeza ko batse ingurane kugira baronke ibyo badandaza abo badandaza basaba abagira neza kubagarukira ko abajejwe intwaro bavuga ko abantu umunani bafashwe ku mvu z'amatohoza ni inkuru ya remo nzimana
abahoze bacururiza mu isoko ya kinyinya zone rukara mu komine mutimbuzi intara ya bujumbura bazindutse babomora ibisigarira by'amabati n'imbaho kugira barabe ico borokora canke bosanga muri iyo soko n'amaganya menshi bemeza ko batabona ingene bagiye kubaho abo twasanze hahoze iyo soko bavuga ko yahiye hafi isaha zitandatu z'ijoro aho umuriro bataramenya ico wavuye ko waduka ukarigita ibyarimwo byose ibifungurwa impuzu ivyuma n'ibindi twe turyamye baratubwira ati isoko iriko irasha nimuvyuke murabe tuvyutse dusanga umuriro wamaze kugenda kizimyamwoto irazira zimira amanuka iragira hari irongera irakata irazimira abantu benshi basohoka batambaye benshi byose byarahiye abantu benshi bariko bararira ati none tuzobaho gute twaraye tugize ikibazo twaraye duhishije ibintu vyacu ni ukuri kandi birateye umubabaro vyadusize ukuntu ibintu vyaba vyaraye bishitse ni ukuri turababaye cane abo badandaza bavuga ko benshi muri bo bari batse amadeni kugira barabe ingene bokwibeshaho basaba abagira neza kubafasha kugira baronke imitahe basubire gukora urudandazwa kuko ari rwo rwari rubatunze ntako tugiye kuba tugiye kuja mwibarabara hano twari twarafashe amadeni mashyirahamwe y'abandi ha abakenyezi benshi ubu turatunzwe n'amashyirahamwe twagenda gufata amahera y'abandi kugira ngo tudandaze tubungukire none n'ibintu batwara dukina uburo karabaye nuko tufunza va dufunga kwayo mahera faranga y'abandi dusaba ko leta natwe dufataho umugongo nk'abandi bakenyezi n'ukuri kaduha nako tukariha imitahe y'abandi kwa dusanzwe dukoresha bakuru baca bategetse ngira gute bobafasha kabana undi umutahe bakadandaza naho bavuga ko batagira ibyemezo by'iyo umuriro waturutse canke wavuye ko hari abakeka ko byavuye kubatekera muri iyo soko mu gihe abandi bo babona ko byavuye ku matati y'uburongozi bw'iyo soko ariko ko biva ku mukobwa ariko arateka ngo mw'iryo joro ci bararara ngaha mu isoko bararaza abantu benshi bagacunga inkono batetse ku mbabura kugira mu gitondo bace bavyuka bakaranga muri uwo muriro urumva ko waba warazananye ngaho uwo mukobwa atekera uyu muriro kandi biboneka ko wavuye ku mvu y'amatata yari amaze iminsi ari muri iyi soko yacu abakomiseri babiri nuko ari dufise fedeza narazashikiriza uwo wiwe dusanga dufise uwundi rero twibaza yuko imvo hamwe hamwe ariho biba byanazananye kugira ngo ibintu byose ejo ntibari baje kudushikiriza uwo mukomiseri twari dusangana bimaze kuba uko none twaciye dusanga umuriro wadutse abajeje intwaro bavuga ko umukenyezi yagirizwa ko yariko arateka yafashe ku mvu z'amatohoza leonidas nibigira umukuru wa zone rukaramu yemeza ko ikibazo cy'uburongozi atari cyo cyatumye isoko isha uyarongoye zone rukaramu avuga ko uwahora arongoye iyo soko yahinduwe kuko yigenza nabi ndibaza ko bidafitaniye isano kuko amatati iyo asa n'ayararangiye uwahora arongoye isoko yarakoze amakosa hari mutwe tuje intwaro turabwira musanteri ni ukuvuga tubwira abadukurira amakosa yakoze mu ntwaro kuko ibyo yakoze byahungabanije umutekano w'abenegihugu turabishyikiriza hari kumwe n'ubajijwe mu ikomini njye maze gushyikiriza raporo y'uwo mukomiseri bampaye urwego rudukuriye nubwo rwashyira rufata ingingo yo kumusubiza barabye amakosa yakoze palpable abajijwe icyo abajejwe intwaro bagiye gukora ku neza y'abadandaza baburiye ibyabo muri iyo soko nibigira yemeza ko bashinze umugwi wo kuraba ingene icyo kibanza cyo tunganywa kugira abaronsi ingene babandanye urudandazwa babikore naho yemeza ko hari hasanzwe hari umugambi wo kuyimura ingingo fata ikibanza ba- urwego rwa komini rwabaye rurafata kwaba yuko abashobora kuba barakora mu buryo bwo kwitiza kugira ngo hanyuma komini ifatire rero intumbero ko n'ubundi hari hasanzwe hari umugambi umugambi wo kuyikora cyangwa kuyimura bivanye n'aho iri kimwe mu bituma iyo soko yimurwa nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro ni uko iri hagati muri karitsiye hagati y'imihana y'abantu abajeje intwaro bakemeza ko ari nabyo byatumye imiduga izimya umuriro bitayorohera abajeje intwaro muri zone rukarama bavuga ko abantu umunani bafashwe muri bo batatu akaba ari abasoma bari ko barasahura mu gihe abandi bo bari abingene bokiza utwabo abandi batanu harimo abanyezamu babiri bacungera iyo soko bakaba bafashe ku mvu z'amatohoza kugira hamenyekane icyo uyo muriro woba waravuyeko muri zone rukaramu komine mutimbuzi intara ya bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ryasohoye itangazo risaba ubutegetsi bw'uburundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara ya kirundo baregwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo mu gihe bahamwa n'icyaha bashobora guhanishwa gufungwa imyaka itanu umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo avuga ko iyo dosiye iri mu butungane kandi itakibareba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza iryo tangazo ry'igisata cya human rights watch muri afurika yo hagati rivuga ko mu gihe mu burundi ukunumya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira uwo ari we wese igihe bata muri yompi abanyeshuri indwi mu ndwi iheze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Moje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka cumi n'itatu yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije mu Burundi ifatirwa kuri cumi n'itanu abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi mu nyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugabo abandi batatu bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyi ndwi bagirijwe icaha co gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa munyororo w'imyaka itanu mu gihe boramuka bagiriye icaha Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafise umwana afunzwe kuwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafise n'ubwoba bwo gufungura iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku vyo rivuga ko ryatohoje mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri umunani kubera banditse ngo ja hanze canke turanse ikiringo ca gatatu ku ifoto ya perezida nkurunziza mu bitabo vyabo uwo mwaka nyene human rights watch ibandanya ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye abawugize basabiye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda we yabonye iyindi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu mamanifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica ibintu automatique gucagira iyi comportement Uh, abonye igitabo hama akabona uh, ifoto y'uri kuri icyo gitabo n'inyene yavugwa muri izo manifestation ni ukuvuga rero yuko atawuhakana towekarta yuko biri ampuriye Human Rights Watch ihamagarira abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu aho gufunga abanyeshuri basibanganya amafoto muri kino gihe urunani fenadebe rwitaho ineza y'abana mu burundi rwasabye ko abanyeshuri bafungiwe mu kirundo borekurwa bakarenguka bidegembya hagashirwa imbere impanuro abavyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikirwa ngo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba atari bo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya kirundo bizanwa kw'ishure nshingiro akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi dosiye iri mu butungane ataco ivugako twagerageje kurondera umuvugizi wa perezida nkunziza ariko twamukenye eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika hagati aho ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu burundi fenadeb ku rubuga rwa twitter ryanditse ko abo bana b'abakobwa bafite imyaka hagati ya cumi n'itanu na cumi n'irindwi urukiko rwategetse ko bafungirwa muri gereza ya ngozi tugume mu rwanda ihuriro ry'abagore b'abarundi bahungiye muri icyo gihugu ryatangije gahunda yo guhamagarira impunzi guhindura imitekerereze maze bagakora kugira ngo biteze imbere kimwe mu byo bashyize imbere ni ugushaka uburyo bwo gufasha gusubiza mu mashuri abana batiga kubera ubukene banahamagarira abagore kwiga imyuga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika piyeri clave niyo nkuru i kigali mu rwanda umuhari w'abakenyezi bahunze waranira amahoro n'umutekano mu burundi ubona ko atamwana n'umwe yahunze yari akwiye kutiga kubera ubukene bw'amafaranga y'ishuri aho ni nyuma y'aho ishambwe mpuzamakungu ryita impunzi hcr rivugiye ko ataburyo rifise bwo kurihira amashuri abana b'impunzi baba mu bisagara uwo muhari w'abakenyezi watanguje isekeza ryo guterereza umurundi wese guhera ku baba mu mahanga muri diaspora n'abandi bose babishoboye guterera umwe wese icyo afise kugira ngo abo bana bige marie louise baricako niwe arongoye uwo muhari w'abakenyezi ni ukuri twarabigize umutwaro wacu kuko nitwumva nk'ababyeyi icyo kintu kibaho tugeza tukaguma duhoze turabwira n'abandi namwe mwese turababwira turabatera akamo uwufise bibiri nabizane uwufise igihumbi nakizane dushire hamwe ntihagire umwana w'umurundi n'umwe areka kuja kwiga kuko yabuze amahera arareka kwiga kuko atabishaka cyangwa areke kwiga ko byamunaniye muga nivyamunanira azoronka ivyo bikwiranye twarashize hamwe na twebwe hama turaterereza n'abandi ni ukuri tuzoja no mu mahanga guterereza kugira duhimirize ntihagire umuntu areka kwiga kandi abana bacu bige ibintu vy'agaciro ntibapfe kwiga ngo bige ibya nabi nabi bige ibya bose mugabo bige ibintu by'agaciro education de karite abo bakenyezi bihaye intego yo guhimiriza kandi impunzi zose guhindura ingendo kugira ngo zikore imirimo itandukanye yobabeshaho kwiga imyuga no kutagaya akazi akariko kose na twebwe twese abakuze nimba dushaka kubaho muri ubu buhungiro iga iga icyo wokora rondera icyo wokora wumva wiyumvamo gusumba ibindi uciga ego mwe mwese murazi guteka twese turazi guteka ninashaka kubikoresha nk'urudandazwa ntegerezwa kubyiga cyane gushikaho ninateka abantu bose bazagira ati aha tutariye kwa mariruzi n'ahandi turya niwagomba gushona iga gushona uvyige ubimenye neza ni washaka gufotora wige gufotora ni ico rushaka kwiga cose bige tuvyige twese kugira ngo abavyeyi ntibame bariko barasaba amahera y'ishuri y'abana hari igihe bitazokoroha tuzire kuguma twicaye turindira abatuzanira iyo nyungu zoronka ni iyawe ni iy'umuryango wawe ni iy'abandi muri kumwe ni n'iy'uburundi rega kuko tuzotahana i burundi kubaka ni n'iyico gihugu tubayemwo twanke kuba umuzigo tubabere natwe ingirakamaro tugire icyo tumariye icyo gihugu cyatwakiriye niho na ya mahoro acerega abantu iyo bamaze kubagira ati ndafise icyo nkora nta mahoro abuze abandi aba umunyamahoro akabana neza abo barundikazi babona ko ubumwe no gufashanya bidafashe ikibanza ca mbere ataterambere rishoboka nico gituma mu vyo bagiye guhimiriza harimo no kurwanya ikumirana aho ryoturuka hose kuko ku bwabo ari naco catumye batizabo bagahunga bareca ko ate ntibigasubire ni ukuri indwara yo gukumira tuyikuremwo ubwirize urabona akantu keza ugira ngo jewe nohamagara abandi ibyo hava bitadukwira oyaye ugahamagara abandi bizodukwira twese imbere binagwire tureke kugira ibintu byo gukumira rimwe rimwe barakumiriye abagore ahandi barakumiriye urwaruka ahandi bagakumira ku bwoko ubu naho numva ngo hariho n'ibintu by'imigango yagira ngo niba abandi niba abandi iyo ni indwara atikamenya ko izotumarira atari ugushyitsa mu kuzimu twebwe rero twiyemeje kubihagarara kw'ibyo bintu kuko nibyo tubona bigoye abo tubana abo turi kumwe kandi aba turi kumwe nibo nyene bacu ntuzorondera nta bandi bantu uzoronka nibaryanye n'abatwazananye aba barundi nibo bacu none rero twubakane twiyubake muri izo nzira zose hanyuma turabe ko twokogorora uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamaze guhunga igihugu uri mu bihugu bitandukanye cane cane mu rwanda mu buganda mu bubirigi no muri canada iryo sekeza rizoba muri ivyo bihugu vyose biciye mu manama n'inyigisho zihuza abantu benshi nk'uko babivuga Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika mu ntara ya gitega mu burundi haravugwa ikibazo cy'amazi mu mashuri urugero ni mu ishuri ry'abaporoso ku mutumba kwibuka komine n'intara ya gitega aho bamaze imyaka itatu nta mazi babona abayoboye ayo mashuri bemeza ko icyo kibazo kibangamira cyane imyigire y'abanyeshuri ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana ayo mashuri afise uburaro arimo abanyeshuri baba baba amajana atanu biga barara ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kimwe n'inusu uvuye mu gisagara ca gitega manirambona adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ishuri ryitiriwe david michael avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubiramo ivyigwa ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abana uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramo ivyigwa kuva saa cenda ariko ubu bahera saa kumi ko abanyeshuri babanza kuvoma amazi mu mwonga ingorane ya mbere isuku riraba rike ca tuyavoma mu ku mwonga wa rusengo uwo mwonga nawo duhurirayo na- n'abanyagihugu bava hakurya kwankana hariho umwanya w'ivyigwa baci- baca bahomba Eh, tije twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye twushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi ubuyobozi bwa lise tekinike david michael bavuga ko vyari kuba akarusho iyo baba bafise imodoka y'ikamyoneti yosahiriza abana kuvoma amazi agasaba ubushikiranganji burabe ivy'indero gukora ibishoboka vyose bakabarosa iyo modoka kiba ikibazo gikomeye ku bana iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kubera iryo bura ry'amazi Eh, bu- ibijanye n'utuzu- n'utuzu twa sugumwe bira- biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayaba ahari kandi ko eh, abo dufise bavoma bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri efegitwari uno musore tumuciye ko agiye kwinjira mu kazu ka sugumwe kubera kurinda gukura impuzu aha dukura impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi u- uzanye reka ku mota ko gatandukanye ni byiza ko ukura impuzu kubera usanga bigoye nyine uri ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu ntuze abanyeshuri bahiga bavuga ko iryo kena ry'amazi ribatuma kugira isuku rike ry'ivyambagwa aho barara no ku mubiri wabo na rijya basanzwe bafise umwambaro w'ishuri wera hejuru tuyizere filibert ni umwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzu umuntu afite uduhuzu dukeyi biragoye kweri kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi iyo amazi ari kuyarondera hama tugaheza tukaza tukamesa twa duhuzu usanga uriko urakoresha amazi yo mu mwunga nayo ntaba ari meza cane Ni- ntigaheze ngo kere neza nima adera akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita sawifi cigisha ijambo ry'imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibazaho tuva ku isuku rike usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi Eh, nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bariko baravuga ngo bariko bararibwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda abana b'abigeme barafite ikibazo bisangije kubera iryo kena ry'amazi fayida n'ibitanga ni umwe mu bana b'abigeme biga mu ishuri sawifi ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba n'uko twoga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya uwuba yafise agaha mugenzi we utayafise agashobora kuyaronka muri ubwo buryo mu ishyirahamwe regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere k'intara zo hagati no mu seruko bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka cyaturutse ku mapomo aduza amazi yononekaye ikindi bamenyesha ni uko n'igisagara cya gitega kiguma caguka mu gihe amasoko y'amazi yatunganijwe atongerejwe ku rugero rumwe n'ikura ry'igisagara igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima indwara ya toxoplasmose ni indwara yibasira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifite ubushobozi bukwiye bwo kuwurwanira muganga kayonde floribert wo mu gihugu cy'u burundi wanonosoye ibijyanye no gukurikirana abagore yasobanuriye mugenzi wacu diane ndonse igitera iyo ndwara n'uko abantu bayirinda muganga kayonde floribert yanonoseye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose ni indwara mu bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama cyangwa bafashe imboga zitaronze neza cyangwa inyama zidahiye neza izo nyama z'igikoko cyagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wowe waragiye ugakontamina ibiterwa cyangwa ibyatsi hanyuma icyo gikoko kije kurisha kikaca kiba infekite hanyuma abo bantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza cyangwa izo mboga zacafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ndwara muganga abandanya avuga ko iyo ndwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cyane umurwayi ashobora kubona ariko kandi ntibuze ko uwugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe iyo ndwara iyo imufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane izo ngorane ni za zindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari canke akagira utwiso duto duto hari n'aho bagira ama avortema cyangwa ama akushuma prematire inda zikavuka zitaragera cyangwa umwana akaba yopfira mu nda
umukenyezi afise imbanyi cyangwa uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ndwara yamufashe iyo ndwara iyo yamufashe nta na kimwe amenya nta kimenyetso na kimwe kiriho hariho utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo tox ashobora kubibaza ko ari nka gripe arwaye mugabo two ntitwotuma yiyumvira ngo arwaye toxoplasmose mu bisanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ndwara bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimishije hakiri kare nk'uko muganga floribert abandanya bivuga akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe uwibungenze mu gihe atipimishije nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira ni nto ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cuko ibihimba by'umubiri bica mu kibanza rero iyo iyo infection yitayemo ntice itera ubumuga mu malformation ari uyu mwana ariko rero ayanduye muri ajya amezi atatu ya nyuma risque yuko ayandura ni nini mugabo ntiheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze kuca mu kibanza icyo gihe rero baraheza bakamukurikirana yamaze kuvuka bakaraba ko atangorane afise ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza ni izo kudafata umuti neza nk'uko uyu muganga abisigura icyo gihe turamuha umuti gushika yibaruke ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzimbye cyane ukanamurambira gufata hariho abacira umuti hagati mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke ku byo yihereza ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na mukbili wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu akurikiraho mu masaha make arimo n'ikiganiro murisanga muza gukurikira ku isaha ya saa kumi murakoze
mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha